ఇది News with Amerik. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo inama y'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi yararangiye mu bufaransa ibihugu bitanu vyo mu karere ka afurika birimwo u rwanda vyari mu vyari vyatumiwe mbe hari inyungu akarere ka afurika kakuye muri iyo nama icyo twifuje nk'u rwanda ndetse n'abandi banyafurika ni uko gutumirwa kw'abanyafurika bitazajya biba ari uko umuperezida wa G7 abyifuje ibyo twifuje ni uko noneho ubu bufatanye hagati y'ibihugu bya afurika na, na G7 byakomeza afurika izaba ihagarariwe mu nama zose za G7 uwo ni ambasaderi olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire y'u rwanda n'amahanga yari mu ntumwa z'u rwanda zari ibiyaris mu nama ya g7 tanzaniya ngo izotanga umugambi ukomeye wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwayo imbere kudushika kuri aya makuru y'amara reka dutege amatwi aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya aloyisi urakoze fideli ndamutse n'abo tuzindukanye muri aka gatondo turahera kuyavugwa kuri afurika umukuru wa diaspora y'abanyarwanda baba muri mozambique yarishwe ryo ku munsi wa mbere aguye mu mutego yatezwe n'abantu bataramenyekana mu ibarabara nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi muri icyo gihugu abagabo batatu bitwaje inkoho bategereye louis baziga w'imyaka mirongo ine n'indwi baca baramurasa ariko atwara imodokari aho yari avuye mu iduka muri disitirigiti ya boane ni ku murwa mukuru wa maputo nk'uko bishyikirizwa n'igipolisi kandi ambasaderi w'u rwanda muri mozambique claude niko bisanzwe yashikirije ko igipolisi cyatanguye amatoza ariko ko ata n'umwe yikekwa kumwica arafatwa icyatumye yicwa gushika ubu ntikiramenyekana ariko baziga yari yararokotse abagombye kumugandagura mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu akekwa kuba yari yegereye ubutegetsi bw'i kigali kandi bamwe mu ba muri mozambique bakeka ko ico gihe yagira yicwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi iyi nkuru ijwi rya amerika riyikesha itorokanzu ry'amakuru ry'abafaransa afp igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishikiriza ko kizokurikiranira hafi ko leta mfatakibanza ya sudani ikurikiza ibyo yiyemeje byo kubahiriza agateka ka muntu demokarasi n'amahoro imbere y'uko washington ifata ingingo yo gukura Khartoum ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi umwe mu bategetsi b'ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije ejo ku munsi wa mbere ko mu gihe impande zose zobikurikiza nk'uko zavyemeranije amerika itazoteba kubakura kuri urwo rutonde mu gihe sudani yateye akamu amakungu kwikeneye imfashanyo y'imiliyaridi umunani z'amadolari yo gufasha ico gihugu mu butunzi bwaco mu myaka ibiri iri imbere abategetsi ba amerika bavuga ko hakiri intambamyi kuko washington idashobora kukivugira mu mabanki mpuzamakungu canke ngo igihe imfashanyo kuko sudani kicitwa ko gifasha iterabwoba mpuzamakungu perezida w'ubufaransa emmanuel macron hamwe n'ibanki ya afurika ijejwe iterambere baratanguje umugambi w'imiliyoni amajana atatu z'amadolari agenewe gufasha imigambi y'abakenyezi b'abanyafurika bikorera utwabo uwo mugambi watangajwe mu nama y'ibihugu vya g7 yabereye biarritz mu bufaransa kandi ugamije guha ingurane abakenyezi bikorera utwabo ku mugabane wa afurika mu kiringo c'imyaka itanu uwo mugambi washobotse inyuma y'umwaka uheze umuririmbyi rurangiranwa yamuka muri bene angelique kijo akoranye na perezida Macron kugira babishikeko ibanki ya Afrika ijejwe iterambere ivuga ko ibice mirongo irindwi n'indwi kwijana by'abakenyezi b'abanyafurika bataronka ingurane mu mabanke ya Afrika kubwo kubura ababishingira n'ingwati ivuga kandi ko uruhombo mu butunzi bwa afurika ruterwa n'ubusumbasumbane bufatiye ku gitsina mu karere ka afurika iri munsi ya sahara rugereranywa na tiriliyoni zibiri n'ibice bitanu z'amadolari y'abanyamerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yashikirije jo ku munsi wa mbere ko hari amahirwe ko ashobora kuzobonana na perezida wa irane hassan ruhana mu ndwi ziri imbere kugira bagerageze kuganira ku masezerano mashasha ya nikleyere azosubirira ayo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yavuyemwo mu mwaka uheze trump yabishikirije barangije inama y'abakuru b'ibihugu bitunze kuruta ibindi ku isi g7 yari kibera mu gihugu cy'ubufaransa perezida w'ubufaransa emmanuel macron yamye agerageza kurondera uko amerika na irani boganira mu kiganiro ari kumwe na trump n'abamenyeshamakuru macron yavuze ko yaganiriye na ruhani kandi ko uwo mutegetsi wa irani yiteze kuganira na perezida trump perezida macron yemeza ko mu gihe abo bategetsi boganira bashobora kugira icyo bashitseko mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika luc kofi umushakashatsi kuri politike mpuzamakungu mu kigo heritage foundation kiri aho i washington yashikirije ko kubona trump yuguruye kuganira na ruhani byerekana ko uwo mubonano ushobora kuzoba mu mezi ari imbere mu kurangiza intumwa ya leta z'ubumwe za amerika hamwe n'iz'abatalibani baraganiriye idoha ku munsi wa mbere jo ibiganiro bishimikiye ko washington igabanya abasirikare ifitiye muri afghanistan umunsi wa kane wejo w'ivyo biganiro bigize inshuro y'icenda intumwa ku mpande zose zaboneka n'inyandiko z'ivyaganiriweko nk'uko bishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'itorokazi ry'amakuru ry'abafaransa afp intumwa z'abatalibani zashikirije ko ziriko ziratosora utubazo tw'ubuhinga turi muri iyo nteguro y'amasezerano agamije kurangiza intambara imaze imyaka cumi n'umunani muri ico gihugu
turagushimiye aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahereye ku nkuru yerekeye uburundi aho inyuma y'urugendo mu makambi y'abarundi bahungiye mu gihugu ca tanzania umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri ico gihugu kangi rugola yabwiye abamenyeshamakuru ko mu kwezi kw'icumi tanzania izotanga umugambi ukomeye wo gutahukana impunzi ku babikeneye n'abatabikeneye bose hamwe umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika james jovin yitabiriye inama n'abamenyeshamakuru yatumweko na kangi rugola ku mugwa mukuru w'intara ya kigoma iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ca tanzania kangi rugora n'abanyamakuru yabereye ku murwa mukuru w'intara ya kigoma ku mugoroba wo kuri uyu wa mungu muri iyo nama n'abanyamakuru bwana kangi rugora yavuze yuko yemeranye na mugenzi we w'uburundi pascal barandagiye yuko guhera mu kwezi kw'icumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'icenda hazobanza igikorwa co gutahukana impunzi zikeneye gutaha n'izidakeneye gutaha zose hamwe jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu ca mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera iki? Ni kubera havugwa amahoro warudi kwao, lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakaokuwa wanarejeshwa Burundi elfu mbili kila wiki, kwa maana wanaweza. Ikindi twumvikanye yuko tuzoza turatahukana impunzi ibihumbi bibiri buri ndwi. Ivyo bitigiri ni ukubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cabo uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Kwamba icarutebeje n'akantu gato gusa ngo abiyandikishije ku bushake bwabo, iyo ngingo ntayo tuzosubira gukorerako. Igihe bahunga ntibahunze ku bushake bwabo, no gusubirayo bizoba uko nyene. Ico ni ica mbere. Ica kabiri, ikibazo catumye bahunga yari intambara, ariko leta yabo itubarira yuko havugwa amahoro. Kubw'iyo mpamvu tuzotahukana abarundi bose. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zitakamba zivuga yuko zitokwemera gutahukanwa ku nguvu kubera ico bahunze babona yuko kitarakemuka kandi byatumye bahunga biratandukanye igihugu cha Tanzania tudahishana twako cahaze camaze kuruha impunzi z'abarundi kuko buruko bukeye oh ni mutahe ni mutahe ko mu bindi bihugu atababwira za Malawi turazi ari inkambi za Mozambique u Rwanda za Sudani za Kenya za Uganda nta namwe turigira twumva bagenda kwashwimira abantu bati ni batahe ni batahe mu gihugu gusa nimba je sinzi none noneho kunono kivuga ko iki gihugu mu gihe leta ibara ko yatunaniwe nidushikirize UN imenye ahidutwa ko UN yafise uko niho dufasha nibayirekurire UN ivuga ati bana impunzi twazinaniwe twazirushe ntituzikene kuri buno butaka bwacu igihe umuntu yovuga ngo yavyakiye neza ni hamwe mu gihe cyo guhunga bo bagiye inama bakavuga ati mwampunzi mwe mwa abanyagihugu b'u Burundi manza muhunge n'igihugu camara gutekana kuko tufise ingorane muri politike nizamara gutukana rashobora kuza kubatora kuko intambara yavuye kuri bo nabo n'ubu yasubiye kuboneka kuri bo nabo none vyoboneka gute ko bashobora kudutora kandi n'igihe cyo guhunga batigeze batumenyesha ati ni muhunge uri niho hageze ko turyoha ko twashobora gutaha kandi dutahira mu- muri wa muriro nyene Eh, biraboneka nyene ko ubu- ahasigaye ko bu- buzoca tuvyoke dusanga eh, abajeketi n'inkoni nyinshi nyinshi turizwa ku giti kuko nico gisigaye UN nibijemo turayi- turayisavye cane igerageze idufashe irabe i- a- amarira y'impunzi irabe umubabaro w'impunzi kangira ugora yavuze yuko minsi yose amashyirahamwe afasha impunzi na bamwe mu bitwa abaharanira agateka kazina muntu nibo bazibira impunzi gutahuka mu gihugu cyabo ubw'izo mpamvu yagabishije amashyirahamwe umuntu umwe umwe n'abaharanira agateka kazina muntu kudasubira ico gikorwa Tarehe moja, msishangae, mnastukia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi.
ntimuzotangare kubona imiduga itwara impunzi yuzuye mu nkambi zose guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi Wanaibuka jumuiya za kimataifa, mashirika shirika haya na wenzetu, mtu mmoja mmoja, raia, wafanyakazi, wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha ili hari abiyitangwa n'abaharanira agateka k'umuntu n'amashyirahamwe nibo bama babuza abantu gutaha bavuga yuko tubatwara ku nguvu ariko ibihugu bibiri tanzania n'uburundi byose bishakira amahoro impunzi ntako byo batwara mu muriro Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule, mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu, alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao, wakati hayo mambo hayapo tena. Kama kuna mtu anadhani haya nayasema haya natishia nyao, ajaribu uba ubona yuko ibi byo mvuga ndimo ndabakanga azokwibonera mu kwezi kwa cumi Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe Burundi.
mu nama yabereye mu nkambi za nduta na mutenderi yo guhimiriza impunzi gutahuka ku wa gatanu w'indwi iheze bwana rugora yari yaremesheje agatima impunzi yuko atawuzotahukanwa ku nguvu ariko mu nama n'abanyamakuru bibaye ukundi ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose hcr ntaco rirabivugako mu ntara ya kigoma mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umushikiranganji wa mbere waho silvestre ilunga ilukamba yatangaje urutonde rw'abashikiranganji mirongo itandatu na batanu bagize leta nshasha mu gitondo c'ejo kuwa mbere ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari uvira nyuma y'igihe kirenga ku mezi arindwi perezida felix tshisekedi arahiriye kuyobora repubulika ya demokarasi ya kongo na nyuma y'amezi atatu minisitiri w'intebe ashyizweho mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere ubwo hamenyekanye abagize iyi guverinoma nsha barimo ibice mirongo irindwi na bitandatu n'ibice icyenda batigeze kuba muri guverinoma n'imwe mu zabanjirije iyi yashinzwe iyi guverinoma igizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batanu harimo abaminisitiri mirongo ine na babiri bo mu ihuriro ry'amashaka agize fcc na mirongo ibiri na batatu bo mu ihuriro ry'amashaka agize kashi muri iyi guverinoma nshasha igizwe n'abaminisitiri mirongo itandatu na batanu harimo abaminisitiri batatu bo muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka muri iyi guverinoma nsha barimo minisitiri azarias ruberwa minisitiri toma ruwaka ndetse na minisitiri stephen mbikayi twashatse kumenya icyo abaturage batuye muri teritwari ya uvira bayitezeho ruwanga alexi n'umwe muri abo baturage abaturage twaganiriye
turanezerewe guverinoma twari tumaze igihe kirekire dutegereje urabona hafi umwaka wagira ushire amatora abaye abantu bari batangiye gusa n'ababadesi ariko dukurikije imaje twabonye ya ekipe ya guverinoma mu by'ukuri turasa n'abatangiye kumva impamvu yatinze turabonamo amaraso masha y'abantu basha cyane kandi birimo bishaka gutanga icyizere ku baturage kubera ko batora batoye ishanjema bumva ko mu by'ukuri hari ibigomba guhinduka ugereranyije n'ibibazo bari basanzwe bafite ubu rero ndibaza ko abantu benshi hamwe natwe turanezerewe n'iyi ekipe yari itangajwe guverinoma ibyo twiteze mu by'ukuri ni byinshi nta wabivuga byose ariko cyane cyane uzi ibibazo dusanzwe dufite cyane cyane ibijyanye n'umutekano muke muri aka karere urazi ko haruguru mu misozi miremire tugize iminsi turi mu ntambara abantu barapfa ibintu biranyagwa buri munsi mu by'ukuri turumva ampuriyorite icyo twiteze kuri guverinoma ari ukutugarura umutekano intambara zigahagarara dukoresheje imbaraga za gisirikare ariko cyane cyane bagerageza no kwinisiya ibintu bya rekonsiliyasiyo hagati y'amakominote usanga ibibazo dufite ahangaha kenshi bigiye biyopoza amakominote atandukanye atuye muri aka karere turibaza ko rero iyi guverinoma ije ni igisubizo kuri twebwe ku bijyanye n'umutekano w'aka karere kuko hari ababivuga ko intambara kenshi usanga ziva ku bukene buri mu baturage abasore badafite akazi bari inokipe bigatuma babasolisite kandi baba biyarura muri aya magurupe arume ari haruguru cyangwa se muri aka karere kose ya generale tukibaza ko rero mu gihe turonsi guverinoma sha dukurikije n'amapromesi perezida w'igihugu twatoye yagiye atanga ku baturage bamutoye turibaza ko sosiyali izagerageza kuba kubameliyore mwamenye yuko ihuriro ry'amashaka barizwa muri fcc ahagarariwe na joseph kabila yahawe minisiteri y'ubutabera iyobowe na celestin tundu ya kasende na minisiteri y'ingabo iyobowe na minisitiri emengo imukena mu gihe ihuriro rya kashe rya perezida felix kisegeti iryo ryahawe minisiteri y'ububanyi n'amahanga ihagarariwe na Marie Ntumba Nzenze ndetse na Minisiteri y'Umutekano yahawe Gilbert Kakonde Malamba Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo y'amajyepfo muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda bamwe mu baba mu karere ka nyamasheke mu burengero bw'igihugu bagiriza abakozi b'urwego rujejwe gukwiragiza umuyaga nkuba kubatangisha amafaranga bababesha ko babaha umuyaga nkuba ariko amaso akaba yaheze mu nzira ubuyobozi bw'ubwo rwego burahakana ibivugwa n'abo banyagihugu bukavuga ko abakoze ibyo ari abatekamutwe barwiyitirira atari abakozi bago inkuru y'umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima abo baturage baravuga ko ingo zahuye n'icyo kibazo cyo kubeshywa amashanyarazi n'abo bita ko ari abakozi ba reg mu murenge umwe wa kanjongo wonyine zigera mu ijana aba bavuga ko byatangiye mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda amafaranga bavuga ko bagiye bishyura kuri buri muturage ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu na mirongo inani y'u rwanda haje abagabo babiri bambwira ko bakorera ewasa mu ityazo bati ukaduha amafaranga none se nta kintu mu mpa cy'icyemezo bati icyemezo ni uko tukumanikira kashi pawa ubwa mbere bahaye mirongo irindwi na bitanu ubwa kabiri bahaye ibihumbi icumi bayimanitse uwo munsi bambwiraga ko ari abakozi ba rege baje hano kashi pawa bayizanye n'ibyangombwa byayo baha amafaranga ibihumbi mirongo ine na bitanu uwabangejejeho nawe muha bitanu byose bifata ibihumbi mirongo itanu kashi baba barayimanika bampa umuriro megawate ebyiri ndazicana ibyumweru bitatu ziba zirarangiye ngiye kugura umuriro biranga barambwira ngo ntabwo uri muri sisitemu nibaza uko ibintu byagenze biranyobera ntangira kubirukwa nko kugeza na n'ubu mu byangombwa biranga mubazi z'amashanyarazi bakunze kwita kashi pawa abo baturage bahawe harimo udukarita twa nimero zazo tugaragaraho ibirango by'urwo rwego rwa leta rushinzwe gukwirakwiza amashanyarazi nyamara nyuma yo kubona ko zidakora bagerageje gukurikirana ikibazo cyabo kugera no kuri reg ishami rya nyamasheke ariko na n'ubu amaso yaheze mu kirere n'abahamagaye inshuro nyinshi nababwira nti ikarita yanjye ko ndi kwiguriraho umuriro ntibikunde bimeze biti bakambwira ngo bizashoboka ngo kubona ahangaha iki cyumweru iminsi ngahe bikeya biranga kugeza amagingo bambwira ko abanyamuryango ba rege ari benshi ko bahereye ku batubanjirije ko batari bashira ko nibarangira batanze dosiye zabo mu kwa gatandatu ariho bazatugeraho muri uku kwa munani ibyo bavuga ko bikomeje kubagiraho ingaruka ku isonga igihombo ku mafaranga batanze ntibabone icyo bishyuraga ingaruka zangezeho ni igihombo cy'amafaranga ikindi kubura umuriro kandi n'uwandahuriraga noneho akaba atakindahurira mbese nyine wabura ingaruka kuba wari wizeye ko ugiye gucana hanyuma nyine ntucane tukaba tuba mu kizimu nizo ngaruka twabonye n'amafaranga agapfa ubusa birambangamiye kuko ndi mu mwijima nasubiye ku gatadowa kandi nari ntangiye kukavaho aha rero bakagira icyo basaba inzego z'ubutegetsi ubuyobozi icyo bwakora ni ukudufatira abo bantu bwamara kubafata bakabaryoza ibyo bintu kuko izo kashi pawa zirahari ntabwo rero twaziha natwe twareba nyine gutya tukavuga tutese kashi pawa bazikura he zinafite n'inomero zikorerwaho niba atari abakozi babo izo kashi pawa bazikura icyo dusaba ni uko ubuyobozi bwakita kuri rege bukayigenzura cyane kugira ngo yugumya iri rege abaturage babarya amafaranga yabo mu buryo butazi kandi ikibazo cyabo iyo ubibwiye umwe agusunikira undi wabibwira umwe akagusunikira undi bikaza kubura iki irengero icyakora ubuyobozi bwa rege ishami rya nyamashiki burahakana ko abakoze ibyo baba ari abakozi b'urwo rwego bwana rushingwa bigukrema uyobora iryo shami avuga ko uburyo abo bakoramo butandukanye n'uko rege isanzwe ikora nta mukozi wa rege wemerewe gufata amafaranga mu ntoki ayo ari yo yose twebwe iyo umuturage tugiye kumuha amashanyarazi tujyana imodoka yacu yaba ari depanaje yaba ari new connection kumuha amashanyarazi bushya umuturage nta kintu cy'ifaranga na kimwe aha umukozi wa rege hari abakozi bamwe na bamwe biyitirira akazi kacu bakajya kubeshya abaturage bakabaca amafaranga ntabwo babikora bonyine babikora n'abakozi bacu abaturage inama nabagira nibatugane baze tubahe amashanyarazi ko tugomba kuyabaha ariko abo bamamyi badufashe tubace kugeza ubu ubuyobozi bwa reg ishami rya nyamashiki buravuga ko nta kindi bwafasha aba baturage uretse kuba banyura mu nzira zisanzwe ziteganywa n'amategeko bagahabwa amashanyarazi kimwe na bagenzi babo bandi babisabye mu gihe uru rwego ruvuga ko ubwo bumamyi bukorwa n'abarwiyitirira hari abaturage barushinja imikorere mibi itiza umurindi bene ibyo bikorwa kubera kunanirwa ingendo n'imibyizi tuhata umuntu araza akagutekinika yakubwira ati ngenda yikubonera akagenda agafata no muri bya bindi byapfuye bagiye basimbuza ukamwihera amafaranga akaba ari icyazana bakigeze imuhira kigahita gipfa na bugingo n'ubu hari imwe idosiye yanjye yahezeyo temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc inama ya g7 y'ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi yabereye mu gisagara ca biariz mu bufaransa yarangiye ejo kuwa mbere nyuma y'iminsi itatu ikaba yari yitabiriwe n'ibihugu bitanu vyo muri afurika ni ukuvuga misiri afurika y'epfo senegal burkina faso n'u rwanda mbe afurika yungukiyemwo iki ni ikibazo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika venuste nshimiyimana yabajije olivier nduhungirehe umushikiranganji ajejwe eac mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'u rwanda n'amahanga akaba yari yaherekeje perezida kagame mu nama y'ibiarizi inama yarigabanyijemo ibice bibiri hari inama uh, isanzwe ya ya G7 ya biriya bihugu birindwi akaba rero n'inama yari yaguye irimo n'ibindi bihugu byari byatumiwe harimo ibihugu bitanu bya afurika mu byaganiriweho muri ubwo bufatanye bwa G7 na n'ibihugu bya afurika harimo ikibazo kijyanye n'umutekano n'iterabwoba mu uh, mu karere ka sahel ndetse n'ikibazo cya libya hakaba n'ibindi bibazo bijyanye n'iterambere cyane cyane guteza imbere guhanga imirimo by'abagore uh, women entrepreneurship ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga ari byo bigira ingaruka nziza cyangwa se biteza imbere ubukungu bwo muri afurika reka duhere kuri icyo kibazo cyo kurwanya iterabwoba muri biriya bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika ni uwuhe musanzu u rwanda nk'igihugu ruzatanga mu kurwanya biriya bikorwa by'iterabwoba bihabera umusanzu twarawutanze kandi tuzakomeza kuwutanga nko muri iriya gurupe ya g5 sahel muri kariya karere u rwanda ruri mu bihugu bya mbere byatanze inkunga twatanze miliyoni imwe y'amadolari ndetse tukaba twiteguye no ku no gutanga ingabo mu gihe bibaye ngombwa yo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri kariya karere hashyizweho n'ikigega cyo kurwanya ubusumbane cyane cyane hagati y'abagabo n'abagore mu rwanda birazwi yuko hakozwe ibikorwa byo guteza imbere abagore ari amafaranga murayakeneye cyangwa se muzayarekera bataragera aho u rwanda rugeze ni igitekerezo cyiza dushyigikiye ndetse kizanaganirwaho no mu nama izabera i kigali mu kwezi kwa cumi na kumwe icyo bise kizitwa global gender summit rero ibyo byose ni ibikorwa by'ingirakamaro bigamije kugira ngo abagore bagire bashobore kugera ku nguzanyo ku buryo bworoheje dore ko nabo ari bo benshi usanga mu bihugu byacu bafite uruhare rukomeye mu guteza imbere ubukungu
none se nk'u rwanda ni iyihe nyungu igihugu cyari gihagarariwe na perezida wa repubulika umuntu yavuga ko gikuyemo inyungu zirahari kubera ko mbere na mbere ni ubwa mbere ibihugu bya afurika byari bitumiwe muri iyi nama ya G7 mu rwego rwo kuyitegura hari igihe ibihugu byize gutumirwa ibihugu bya afurika byize gutumirwa mu nama ya G7 ariko ni muri summit ubwayo ariko rero ibihugu bya afurika byari byanatumiwe mu mu nama zo gutegura inyandiko zizemezwa muri iyi G7 rero inyungu dufitemo n'ibyaganiriweho cyane cyane iby'u rwanda rumaze kugeraho bijyanye no guteza imbere abagore no guteza imbere ikoranabuhanga ariko ndetse n'ibi bibazo byugarije afurika bijyanye n'iterabwoba mu karere ka sahel ndetse no mu n'ibibazo bya politiki biri muri libiya tuzi neza ko bigira ingaruka mbi muri kariya karere kose akarere ka sahel akarere k'amajyaruguru ya afurika ndetse bikagira n'ingaruka kuri aba bimukira bashaka kujya i burayi bakagirira ingorane mu nzira harimo no kurohama kugira ngo ibi byose ni ingingo nziza zaganiriweho icyo twifuje nk'u rwanda ndetse n'abandi banyafurika ni uko gutumirwa kw'abanyafurika bitazajya biba ari uko umuperezida wa g7 abyifuje ugasanga uyu mwaka baratumiwe umwaka ukurikiye ntibatumiwe ibyo twifuje ni uko noneho ubufatanye hagati y'ibihugu bya afurika na na g7 byakomeza ku buryo byaba n'umuco cyangwa se mu mategeko cyangwa amabwiriza ya g7 kugira ngo abaperezida bakurikira nabo bazajye babyubahiriza afurika izabe ihagarariwe mu nama zose za g7
just a dream. Baby, hold me tight. You said you never leave me, yeah. yeah. Babe, I keep on falling. Vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Manana, no baby. Baby, you're so fine. Would you be my love forever? With you, I'm complete. Baby, oh, keep your hands on me, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, baby. Oh, vas-y, vas-y, comme ça, comme ça, c'est bon, baby. J'adore, baby. Kumana nanjye ntutahe, baby.
nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.